Teni Radio Ijwi ry'Amerika Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo hamwe n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje aya makuru twayabateguriye kandi tubashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara ca Washington DC mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona uyu munsi itariki zitandatu y'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri imyaka mirongo ibiri n'itandatu iruzuye indege yari itwaye wari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana na mugenzi we w'uburundi cyprien ntaryamira ikorowe hafi y'ikibanza c'indege c'i kanombe mu rwanda ndagira ngo nkumenyeshe ko ukuntu byari bikomeye ntibyatinze gato kuko nagiye kubona mbona na silivana umudamu wa ntaryamira nawe aje mu rugo kuko nawe ntabwo arasobanukiwe uko ibintu byagenze uyo ni silvestre uwibajije yari ambasaderi aserukira igihugu c'u rwanda mu burundi avuga ukuntu yumvise iyi nkuru ubwa mbere ababirigi barenga mirongo itandatu bafise amamuko mu burundi barankiwe kujana n'abandi banyamahanga ku munsi wa gatandatu mw'ijoro muri niger abasirikare bane ba leta n'abagwanyi b'imigwi y'intagondwa bapfiriye mu gutana mu mitwe hagati y'izo mpande zibiri afurika y'epfo kimwe mu bihugu bifise igitegeko kinini c'abantu bageramiwe n'umugera wa korona gifise amahirwe y'ukuba kimenyereye gupima abantu indwara zibiza ku bwinshi muri amerika abakozi mu mamangazini y'ibifungurwa babandanya gutunganya ivyo bibanza bashiramwo ibintu vyankenerwa mu buzima bwa misi yose yamara babikorana amakenga menshi muri iki gihe kirangwa n'umugera wa korona aya makuru n'ayandi tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini turayagaruka ko mu kanya gatoyi muri hafi y'amaradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri niger abasirikare bane ba leta n'abagwanyi b'imigwi y'intagondwa bapfiriye mu gutana mu mitwe hagati y'izo mpande zibiri thomas kamirinda dufite irindi kuri iyi nkuru mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo ya leta minisiteri y'ingabo z'igihugu cya niger ivuga ko imirwano ikaze yabereye mu ntara ya tiraberi iri mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu itangazo rivuga ko abasirikare ba leta barwanye n'abaterabwoba bafite ibitwaro bikomeye bateye bari mu mamodoka menshi no ku mapikipiki agera kuri mirongo itanu uretse abasirikare bane ba leta baguye muri iyo mirwano abandi cumi n'icyenda barakomeretse naho mu baterabwoba ni ijambo leta ya niger ubwayo ikoresha mirongo itandatu na batatu barishwe akarere ka tiraberi gaherereye hafi y'imipaka ya niger mali na burkina faso leta yahaciye amapikipiki haba ku manywa haba nijoro kuva mu kwezi kwa mbere kubera ko abarwanyi b'imitwe y'intagondwa ya kisilamu ariyo bakoresha cyane cyane mu bitero byabo leta ya niger ivuga ko abasirikare bayo ijana na mirongo irindwi na bane bamaze kwicirwa muri bene ibi bitero muri tiraberi kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri gushize umutwe wa leta ya kisilamu niwo ubyiyitirira arakoze thomas afurika y'epfo kimwe mu bihugu bifise igitigiri kinini c'abantu bageramiwe n'umugera wa korona gifise amahirwe yo kuba kimenyereye gupima abantu indwara zibiza ku bwinshi Oriane Itangishaka araduha inkuru y'idonido.
Abahinga mu buvuzi baremeza bashimitse ko ubuhinga bwa mbere mu kugabanya umuvuduko w'abandukirwa n'umugera ku isi ari ugupima abantu benshi bashobotse ugushira abandukiwe mu bibanza vya bonyene hamwe no gukurikiranira hafi abagendanye n'abanduye uwo mugera. umuyobozi w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bijejwe amagara y'abantu avuga ko ubutumwa ibiro vyiwe bufise busanzwe cyane bukaba buvuga buti pima pima pima ico nico gikorwa afurika y'epfo iriko irakora aho bakoresha ivuriro rusangi abagwayi bakoresha mu mihana yabo naho biri uko afurika y'epfo ifise bimwe mu bitigiri vyinshi ku isi by'abarwayi b'izindi ndwara nk'umugera wa sida n'igituntu gisanzwe gikarira amahaha co kimwe n'umugera wa korona abo nabo bakaba bagera ku miliyoni umunani urakoze oriyana kuri iyo nkuru muri amerika abakozi mu mamangazini y'ibifungurwa babandanya gutunganya ivyo bibanza bashiramwo ibintu vyankenerwa mu buzima bwa misi yose yamara babikorana amakenga menshi muri iki gihe kirangwa n'umugera wa korona oriyani itanga ishaka aratubwira ibindi si abaganga cyangwa abaforoma ariko abo bakozi bo mu mamangazini adandaza imfungurwa baheruka gushimagizwa cyane ku mbuga ngurukanabumenyi n'abategetsi ku isi hose ku bikorwa babandanya gukora muri ibi bihe by'ikiza cya korona muri abo bategetsi harimo papa francisco na barack obama yahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yamara abo bakozi barafise amakenga muri iki gihe uyu mugera wandukira cyane kandi vuba na vuba kuko ibibanza bakoreramwo bigenderwamo n'abantu benshi igihe cyose baba bariko barahanagura amameza bakirira ko abaguzi bahanagura ivyuma bikanyisha imfungurwa hamwe n'ibindi kenshi na kenshi basanga begeranye n'abantu hafi na hafi cyane kandi ikiza ca korona kiriko kiratikiza inganda bamwe muri abo bakozi bakora amasaha menshi ariko baba bari inyuma y'ibiyo vyategekanijwe mu mugambi wo kwirinda abantu bakorora canke bitsamura mu bihugu vyinshi harimo na amerika abo bakozi bari mu bantu bakorera amafaranga make yamara nibo babandanyije gukora kubera ubuzi bwabo buri ngombwa bafise amakenga menshi yo kwandura umugera wa korona no kuwutahukana bakawandukiza imiryango yabo basaba bashimitse kongererwa imishahara kuronswa ibikoresho byo kwirinda ikiza cya korona hamwe n'uburyo bwo kwipimisha
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora no kutwumviriza ku rubuga rwa facebook no ku kibanza cyacu cya interineti ari cyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ababirigi barenga mirongo itandatu bafise amamuko mu burundi barangiwe kujana n'abandi banyamahanga ku munsi wa gatandatu mu ijoro mu gihe leta y'ububirigi yari yarungitse indege yo kubatahana inyuma yaho hatorewe abantu batatu bagwaye korona mu burundi kuri wa mbere mu ijoro vyitezwe ko hatahukanwa abanyamerika mu gihe kuri uyu w'imana hatahukanywe abadagi leta y'uburundi ntamvo zatumye yangira abo babirigi bafise amamuko y'uburundi yatanze eroje buri kaneza dufite ibindi kuri iyi nkuru indege yari yarungitswe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'ububirigi n'ayandi makungu yahagarutse ku kibuga cy'indege mpuzamakungu melchior ndadaye cy'ibujumbura igihe cy'isaha zitatu n'inusu z'ijoro umwe mu bantu bari ku rutonde rw'abagenda mu gihugu c'ububirigi yabwije ujy'amerika ko bari bahageze hafi igihe cy'isaha y'icenda z'umuhingamo abari batoranijwe bari bujuje igipapuro ku buhinga ngurukanabumenyi nk'uko bamwe babitubwiye ivyasabwa kugira ngo ububirigi bwemerere uwasavye ni uko yategerezwa kuba yari yagiye mu burundi kumarayo iminsi mike canke ari mu bantu basanzwe bafise ingorane z'amagara canke naho bageze mu zabukuru hamwe n'abagendana ubumuga bakoresha impapuro z'inzira z'ububirigi kuko bari binjiye mu burundi babanje gusaba viza ababujijwe gusohoka igihugu n'abantu bafise amamuko mu burundi n'abafise amazina y'ikirundi amakuru twakuye ku kibuga cy'indege cya bujumbura amenyesha ko hari imiryango yatandukanijwe abafise abubakanye badafise amamuko mu burundi bagenda bajanye n'abana mu gihe abafise utubira tubiri harimwo ak'uburundi bagumijwe ku butaka bw'ico gihugu abafise ababo bankiwe gusohoka igihugu babifata nk'ihonyangwa ry'uburenganzira biraduteye ubwoba umuvyeyi wacu asanzwe agendana ingwara nyinshi none raba bamwankiye gutahuka ntaco vyari bitwaye ko aguma mu burundi ariko mwibaza igihugu ubuzima bukomeza ukuri kwamye kandi bamaze gutora abantu batatu banduye korona mukaba mubuze uko irandagata ntibitahuritse na gato nta n'insiguro baduha mwiyumvire namwe twebwe imitima irahagaze ikitumvikana ni ukuntu babuze umuntu kuja mu gihugu afise nk'umuryango wose nta handi ndabibona atari mu burundi twumiwe ni ko umukenyezi umwe yari buruseli mu burigi yabwije ujy'amerika kuri telefone kugeza ubu leta y'uburundi ntiravuga icyatumye ingingo ifatwa isoko ry'ijwi ry'amerika mu gipolisi ritashimye ko amajwi n'amazina bishyirwa habona kubera ritemerewe kuvugana n'itangazamakuru ryemeza ariko ko yafashwe n'umushikiranganji w'umutekano arenga iyome bunyoni abategetsi b'ububirigi nabone bemeza ko batasiguriwe imvo ziri inyuma y'ingingo ubw'intango twari twateguye indege ije bujumbura igaca n'i kigali urutonde rw'ingenzi twari twarushikirije abategetsi b'uburundi kandi nta kibazo rwigeze rutera uko twabibona hageze kura indege inyuma yo kwiyandikisha abategetsi baciye babuza abafite ubwenegihugu bw'uburundi n'ububirigi kuja ku ndege birateye ingorane kuko mu ntango bose bari barekuriwe gusubira mu bubirigi abategetsi b'uburundi niko babishatse kuva uyu munsi tugiye kuvugana nabo tumenye icabaye vy'ukuri niko philippe goff umushikiranganji w'imigenderanire y'ububirigi n'andi makungu yabwiye rdbf radiyo na televiziyo y'ababirigi bavuga ururimi rw'igifaransa kuri uyu w'imana ku muhingamo bwana gofin asigura ko abategetsi b'ico gihugu ca afurika y'ubuseruko bahaye iyindi siguro amategeko mpuzamakungu ku vyerekeye abantu bafise utubira tubiri niko hakoreshwa amategeko mpuzamakungu yemerera abategetsi b'ubutaka bw'igihugu bariko kubafata nk'abafise akabira k'ico gihugu biboneka ko arivyo vyabaye twifuza gutahuzwa kuko mu ntango urutonde rw'ingenzi zose rwari rwemewe ariko hari no gufata ko hahabwa amahirwe menshi aho umuntu aba mu gihe afise ubwene gihugu bubiri biragaragara rero ko atari yo mahirwe abategetsi b'uburundi bakoresheje tugiye gutahura icatumye giturumbuka habihinduka ry'ingendo ku munota wa nyuma mwibuke ko iyi ndege yari yizwi hari haheze iminsi myinshi kandi n'abantu bakaba bari bahejeje ibisabwa vyose harimo no kwiyandikisha umushikiranganji w'imigenderanire y'ububirigi n'andi makungu yemeza kandi ko bizogorana gusubira kurondera indege ije gutora abo bantu kubera bene izo ngendo zisaba uburyo n'integuro kandi igihugu ciwe kitosubira kwigerezako kiravye ivyabaye ku munsi wa gatandatu abatahukanywe bavuye mu burundi bajanye n'abari kigali mu rwanda bakaba bashitse i buruseli kuri uwimana mu gatondo baherekejwe n'abaganga babiri b'abasirikare b'ababirigi kuri uwa mungu kandi indege yindi yatahukanye abantu bafise akabira k'ubudagi tutaramenya igitigiri mugabo hari umukenyezi umwe umwe yankiwe kuburira kubera afite amazina y'ikirundi n'ubwo ubwenegihugu bw'uburundi yabwihakanye haheze igihe nk'uko amakuru ijwi rya amerika ryahawe n'abakorera kuri aeroporo y'ubujumbura bivuga kuri uyu wa mbere igihe cy'isaha imwe z'ijoro naho vyari bitekanijwe ko haza indege itwara abanyamerika mugabo yoba yasivye kumva zitaramenyekana mu burundi kugeza ubu hamaze gutorwa abantu bagwaye korona umwigeme umwe n'abagabo babiri eroge burikaneza ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda leta itangaza ko abagize leta bose n'abandi bategetsi bakuru mu nzego zitandukanye bemeye gukatwa imishahara yabo y'uku kwezi kwa kane byose bigenewe gufasha abo ikiza c'umugera wa korona cagizeko ingaruka i kigali mu rwanda eric bagira ubusa araduha inkuru y'idonido itangazo rigufi ryasohowe n'ibiro bya minisitiri w'intebe mu rwanda rirasobanura ko leta y'u rwanda yemeje ko abagize guverinoma bose abanyamabanga bahoraho abayobozi b'ibigo bya leta ndetse n'abandi bayobozi bakuru mu nzego z'igihugu bazigomwa umushahara wabo w'uku kwezi kwa kane ibiro bya minisitiri w'intebe mu itangazo ryabyo biravuga ko ibi byose biri mu rwego rwo gukomeza kurwanya icyorezo cya virusi ya korona ibiro bya minisitiri w'intebe biravuga ko uku kwigomwa umushahara kw'aba bategetsi bakuru bose biri mu mugambi wo kunganira ingamba ziriho zo gufasha abagizweho ingaruka n'icyorezo cya virusi ya korona muri iryo tangazo ibiro bya minisitiri w'intebe mu rwanda birongera gushimira abanyarwanda bose ku bufatanye bivuga ko bakomeje kugaragaza mu gukomeza kumvira amabwiriza yo kurwanya icyorezo cya virusi ya korona hanze y'iri tangazo ijwi rya amerika ntiyabashije kumenya niba abategetsi bose bigomwa imishahara yabo nk'uko bivugwa byabaturutseho ijwi rya amerika kandi ntiyabashije kumenya umubare wa nyawo w'abazigomwa imishahara yabo ndetse n'ingano y'amafaranga yose hamwe y'abo bategetsi gusa ngo arabarirwa muri miliyoni magana ku bireba ibigo bitandukanye ijwi rya amerika yari ikeneye kumenya niba umubare w'abarebwa n'iyi ngingo muri buri bigo ari abategetsi bakuru gusa cyangwa se niba harimo n'ababungirije ijwi rya amerika yahamagaye kenshi abategetsi batandukanye ngo babaze kuri iki cyemezo cya guverinoma y'u rwanda bamwe telefone zabo ntizari ku murongo abandi zacagamo ntibazitabe ntibanasubize ubutumwa twaboherereje icyakora ufatiye ku marira n'amaganya biri kumvikana hirya no hino muri gihugu nta gushidikanya ko igihe iki cyemezo cyashyirwa mu bikorwa uko bikwiye waba umwanya mwiza wo gutabara abatari bake kibaye icyumweru cya kabiri hirya no hino mu gihugu batangiye gutanga ibiribwa kuri ba ntaho nikora kandi nta munsi wacaho abaturage bataduhamagaye ngo batubwire ko bari guhura n'uburiganya bahabwa bahabwa ibiryo by'intica n'ikize abandi bitabageraho nibura twebwe twari tuzi ko nyine muri gahunda ya guma mu rugo bashobora kutuzanira nibura nk'ibiro cumi bya kawunga n'ibiro cumi by'umuceri bakaduhereza no ku mavuta nyine tukaguma mu rugo turi kurya ubu se umuntu yaguma mu rugo nyine ari kurya iki rero bo nta kintu ryamara rwose n'uruhinja ntabwo rwahaga iwanjye turi abantu batanu kandi iyo tugiye guteka nibura duteka ikiro n'igice cy'umuceri abantu mirongo mirongo icyenda na ibiro ijana na mirongo ine na bitandatu ni irobo ubwo nyine diregitoma ni irobo nta kiro kiri bugeremo ni uko bimeze muceri wo ni nayo ni irobo ariko noneho kubera ko twavuze tuti ntitwinjira mu mibare cyane ubwo buri shefu w'umuryango niwe twanditseho ikiro kimwe kuko byari ibiro makumyabiri ubwo ni igitonyanga mu nyanja ririya jambo nakoresheje ibi bintu barimo nibura niba babyihorera se ubu se koko umuntu araterwa iki kintu agihereza umuturage ku munyamakuru asumani niyo nambaza w'ikinyamakuru rugari agashima icyemezo cya guverinoma y'u rwanda ariko agasaba ko n'abandi batera ikirenge mu cy'abategetsi bakuru mu rwanda yewe gasonema nacyakiriye neza igiti cyanjye ariko noneho nk'umuntu ukora itangazamakuru urumva nacyakiriye neza kurushaho kuko ni ikimenyetso cy'uko abayobozi b'igihugu cyacu bashatse kugaragaza ko bafite inshingano zikomeye bibareba mbere y'abandi bose kandi byanze bikunze bagomba kwitwara cyangwa kugaragaza uburyo bahagaze muri izo nshingano ni icyemezo cyiza kandi cyiziye igihe itangazo ryabisobanuye ariko ku bwanjye yewe nta nubwo byagarukira hariya kuko bifite abantu batandukanye mu nshingano zitandukanye mu gihugu ntekereza ko byaba nka wa mugani w'ikinyarwanda ngo umwe uturutse ibukuru wakabaye ukwira hose uretse kuba abategetsi bakuru bivuga ko bigomwa umushahara wabo w'ukwezi kwa kane ngo bazahabwa ibindi basanzwe bagenerwa buri kwezi ubusanzwe abanyapolitiki bakuru mu rwanda bashyirwa ku mpapuro z'imbere mu bahembwa neza mu gihugu kuko iteka rya perezida wa repubulika ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi rigena imishahara rivuga ko umushahara mbumbe w'abanyapolitiki bakuru wiyongeraho icumi ku ijana uko buri myaka itatu itashye abo barangajwe imbere na perezida wa repubulika perezida wa sena perezida w'umutwe w'abadepite perezida w'urukiko rw'ikirenga minisitiri w'intebe abaminisitiri abanyamabanga ba leta abandi bagize guverinoma bashobora gushyirwaho na perezida wa repubulika ba guverineri b'intara na meya w'umujyi wa kigali abasenateri abadepite n'abandi kugeza ubu hari abakunze gutabwa muri yombi mu bihe bitandukanye bakekwaho kunyereza ibyagenewe abashonje aho kubibasaranganya imibare itangwa n'ubutegetsi bw'u rwanda ivuga ko leta y'u rwanda ikoresha abakozi babarirwa ku mpuzandengo igera kuri gatatu ku ijana eha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu gihugu cy'u Burundi umugambwe sawanya furode usaba ko ibyavuye mu matohoza y'urupfu rwa cypriano ntaryamira rwatewe n'iraswa ry'indege mu rwanda ari kumwe na perezida w'u rwanda juvenal habyarimana byoshirwa habona umugambwe ubishyikirije kuri uno wa mbere aho Burundi bwibuka imyaka mirongo ibiri n'itandatu irangiye uwo yahoze aburongoye asezeye isi inkuru y'ijwi ry'amerika ryifashishije abakunzi bayo mu burundi musomerwa na desire imana ari kigali mu rwanda ibirori byo kwibuka imyaka mirongo ibiri n'itandatu irangiye uwahoze arongoye uburundi sipiriyano ntajyamira asezeye isi byabereye ku rwego rw'igihugu ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura byatanguriye ku nkuka y'imisa yabereye muri katedrali hejina mundi irongowe n'umwepiskopi mukuru wa diyoseze katolika nkuru ya bujumbura musenyeri gervasi banshimiye ubusa yagarutse ku byaranze sipirano ntajyamira mu kiringo cy'amezi abiri yamaze ku butegetsi turumvise ingeni imana igize iti nguyu umusabyi wanje nguyu uwo nitoreye ngo azanire intara ubutungane naho iryo jambo tuzi neza ko ryari ryerekeye yezu umwana w'imana mu gihe yari akibugwa n'abahanuzi ndabona ko dushobora kuriroresha no kuri uyu perezida perezida sipuriyano ntaryamira turiko turasabira tukabona ko abwirizwa kuba yari yumvisemo uwo muhamagaro w'imana w'uko imana imutoye ngo ayobore igihugu mu bihe byari bigoye nicyo gituma yaje asemerera ati disipurine kuri mwese kandi mu nzego zose muyoboke abatwara mureke kwigira nk'ubusimbira hamwe iyo nzira y'uko bose bumva ko mu gihugu twese tunganye iteka naho yaciye kure uko ndabibona yarahavuye irakunda hasigaye rero ko twese tumenya kuza turasangira iby'imana yadusangije tukamenya ko baba bamwe cyangwa baba abandi bashobora gutwara igihugu muga bagatwarira bose kandi bagatunganiriza bose bitabye ijwi ry'umukama intunganira zira ubusa abanyacubahiro harimo n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza bari bitabye ibyo birori imbere yo gushyira ingori z'amashugwe ku ntatemwa bumvirije ijambo rya ntajyamira igihe yimikwa ku butegetsi uwo yahoze arongoye uburundi yifuza gukomeza ubumwe hagati y'abarundi na disipurine mu bisata bitandukanye by'igihugu uyu munsi usubire kucibutsa yuko uwo mudasangiye ubwoko umutumba canke umugambwe atari umwansi ko ahubwo umwansi wa twese ari inzara inzigo n'urwimo tuzirikane kandi kuri uno munsi ko umututsi umuhutu umutwa ko twese turi bamwe imbere y'imana n'amategeko kandi ko ataho tuzoshirana dutegereza kubana mu mahoro n'umwumvikano tugiye kwihutira kugarukana disipurine mu gihugu disipurine mu ntwaramiheto disipurine mu mashuri disipurine ku kazi disipurine mu migambwe disipurine mu ntwaro disipurine mu burundi bwose
mu mugambwe sawa nyafurodebu sipirano ntajyamira yaturukamwo batangazwa n'ingene gushika ubu atamuco uratangwa ku rupfu rw'uwo yahoze arongoye uburundi petero karaveri nahimana arongoye umugambwe sawa nyafurodebu akavuga ko n'ubu bakirindiriye ukuri kuri urwo rupfu rwa ntajyamira uko byaba bigenda minsi yose natetse abatwi bari ico kibazo mbega urubanza rwa ntaryamira mbega abamugandaguye mbega hariho amatohoza yoba ariko araba ariko twebwe uko tubibona ntaco turabona cemeza koko yuko ababijejwe ni ukuvuga ubutungane leta n'amakungu bajeje ibibazo mwe n'ivyo ko n'umukuru w'igihugu yishwe ntaco tubona kirakorwa c'ukuri nico gituma tuguma dusaba ati ababijejwe bose bakoranye inguvu kugira ngo amatohoza abe umuco uboneke kubagandaguye nyene icubahiro cyubahiro ntaryamira umukuru w'igihugu c'u Burundi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane iraswa ry'indege yari yireruye perezida habyarimana w'u rwanda na ntajyamira w'u Burundi ku igenekezo rya gatandatu ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane yarahitanye kandi abashikiranganji babiri ba leta y'u Burundi
ku bakunzi ku banywanyi b'ijwi ry'amerika ndabasuhuje hano i washington kubera ikiza cya virusi ya korona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radiyo ijwi ry'amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru bari hirya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye mukomere cyane
uyu munsi tariki zitandatu y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri imyaka mirongo ibiri n'itandatu iruzuye indege yari itwaye wari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana na mugenzi we w'uburundi cyprien ntaryamira ikorowe hafi y'ikibuga cy'indege cy'i kanombe mu rwanda mu rwanda kuva kuri uyu wa kabiri ibikorwa byo kwibuka bizokorwa ku buryo bwihariye kubera ikiza c'umugera wa korona mu burundi abanyepolitike bibutse cyprien ntaryamira basaba ko iperereza ku rupfu rwiwe ryoshigwa habona silvestre wibajije niwe yari ambasaderi w'u rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane mugenzi wacu veniste nshimiyimana yamubajije uko yakiriye ikorwa ry'indege n'urupfu rw'abaperezida babiri juvenal habyarimana na cyprien ntaryamira silvestre wibajije kaze neza ku ijwi ry'amerika urakoze venise nshimiyimana wakiriye gute inkuru yihanurwa y'indege ya perezida habyarimana na perezida ntaryamira inkuru mbi rwose y'incamugongo kuko urumva mu karere abaperezida babiri bagendeye rimwe mu bintu bidasobanutse n'ibintu mbega umuntu urayoberwa urayoberwa ni ibintu byatugoye byabaye rwose ibintu bikomeye ndagira ngo nkumenyeshe ko ukuntu byari bikomeye ntibyatinze gato kuko nagiye kubona mbona na silivana umudamu wa ntaryamira nawe aje mu rugo kuko nawe ntabwo arasobanukiwe uko ibintu byagenze ndetse tugumya kubaza ariko nyuma premier minisitiri yaje kunterefona agata ambwira uko byagenze ambwira ko eh, indege nyine arashwe ikaba ndetse na perezida n'abari barimo bose bakaba bitabye imana hari amabwiriza mashya yaguhaye eh, amabwiriza yo mu bihe bidasanzwe uko mwagombaga kwifata nk'abantu bahagarariye eh, u rwanda mu bindi bihugu nkeka ko icyo gihe abantu bose twari turi gucyo nakwita emosiyo twari turi eh, no na- nawe ubwo ndumva tuvugana yibaza uko yabyitwaramo byari ibintu bikomeye cyane icyo gihe kuko ntabwo hashobora guteganywa ibindi uretse icyo kuko ndibuka mbere y'uko banagenda mu nama aho Dar es Salaam Kigali ndumva bari banshatse bati udushakire ntaryamira azajyana na perezida perezida ntaryamira eh, aza kuvuga ko azagenda n'indege ye ni ninde wagushatse i kigali yakubwira ko ntaryamira bagomba kujyana na habyarimana i kigali ni muri perezidanse bashatse ugenda bifuza ko bagenda baganira ariko icyo nakubwira ni uko inama yagombaga kubera ni dar es salaam ikibazo cyibanzweho cyane n'icy'i burundi kuko icy'u rwanda cyo perezida habyarimana yari yavuze yuko nta kibazo nataha guverinoma ihuriweho n'amashyaka menshi na fpr azayishyiraho uwo muri uwo mugoroba tubwiraga mu kanya y'uko umugore wa ntaryamira ahungiye iwawe mwifashe gute kugira ngo mubungabunge imitekano ya bamwe n'abandi mu burundi bari batarabimenya neza ariko bari bagiye kwitegura kwakira perezida ni ukuvuga abayobozi b'u burundi bakora konsititwe barategereza bari bamutegereje saa mbiri biranga noneho perezida ntibantunganya amaze kugira inkuru nyine y'uko umukuru w'igihugu yaguye muri iyo ndege yatumiwe yatumiye ab'ingenzi bakorana kugira ngo barebe uburyo babyifatamo icyo navuga cyawe cyiza ku burundi cyangwa se bagerageje kugira ngo bidatera intuganda nk'uko wenda iwacu byagenze ni uko basobanuye ko mesaje y'uko perezida wabo ya- yaguye muri agisida y'indege ubona ute inkurikizi z'urupfu rwa perezida habyarimana mbese byari ngombwa y'uko abantu bapfa kubera y'uko habyarimana apfuye oya ntabwo ari byo kuko ngewe ndakubwira ndi mu bantu ba mbere banabyamaganye rwose ibyo rwose byo byumvikane neza ntabwo byari ngombwa ko abantu ba- habyarimana se wirumva ibyo bintu aribyo yari kwifuza kuko habyarimana yari yigendeye icyo gihe ahubwo iyo abantu bitwara neza eh, bashoboraga no kumuririra byarashobokaga rero yuko mu rwanda bavuga bati umukuru w'igihugu koko agize insanganya indege ye irahanuwe ariko twebwe tubeho tubeho mu mahoro a- a- ntihagire umuntu u- usagarira undi ndetse batangira yenda no kubikora ku mugaragaro byaba ngombwa bakabarasa kuko icyo gihe ntabwo byari byoroshye ni ukuvuga bakabahana bihanukiriye mu kanya wavugaga y'uko minisitiri w'intebe agataha uwiringiyimana yaguhamagaye ariko tuzi neza y'uko ku itariki ya karindwi nawe eh, yishwe amaze kwicwa ninde wasigaye aguha amategeko nk'uwari uhagarariye u rwanda mu burundi aha yewe urumva kari akavuyo muri kirya gihe rwose kari akavuyo tuvugisha ukuri byari bimeze nabi No, byari bimeze nabi rwose Ubu no- none se guverinoma yaje kujyaho ryari iyo bita iy'abatabazi kuko ari akavuyo rwose byari ibihe bikomeye nyakubahwa silvestre wibajije ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya n'amakuru niho bigarukiye dushimire enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fasige beyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye uwabihagarariye ni frederic nkundikije n'amakuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikoro mwari kumwe na fideni yongabo turabashimiye mwese mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika